hello my people o oh. una know say for the last video wey beside i post i let una know say queen may don put the ajah mansion for sale yes e don put am for sale and eh, una una go shocktalize who wan buy this ajah mansion The big baller in town chris ezenwa wey be the md zander dey interested in buying that mansion hey my people it is not a small something o oh. that is um, e indicate interest in buying that mansion but Queen May say no Queen May say no say because of waiting people go talk una know say Yul Edochie eh, bin don't they accuse our beautiful royal Queen May say he and Chris Ezenwa They don't they date They don't they date for a very long period of time say Queen May is just looking for opportunity to leave the marriage that is why when he carry this polygamy issue come He just say poly before then. him go before then. go mention gamy Queen May don't run sotey him leg they touch in him head now my people una know say the whole battle the whole battle of musanga when they go on for you Yul Edochie and Queen May marriage when e be say na Judy Austin na be the person wey e be say uh, satan send come make e come put asunder to wetin god uh, don already put together so now everybody know say queen may don already get custody of that ajah mansion i talk am for that video now the main the main koko of why i carry this matter come now be say the big baller in town wey dem dey call chris ezenwa don indicate interest say you want to buy this aja mansion my people, una know say this. christ be don let queen may know his intention towards towards her yes according to chris ezenwa e say na when the people dey come dey even dey talk about say in the data, people come even um yool edoche come dey accuse am all those talk where people they talk here and there cho cho cho cho cho cho cho say the thing. na come make and come dey even the reason queen may my people na know say chris one. actually tell queen may say ah In don they fall in love o oh, say make queen may give a chance so that dem go see how dem go take their life to the next level queen may tell am outrightly say I beg I beg. i say they here so i know the reason man matter Man is not in my agenda. But with the online law say Queen May, man should be in your agenda. You need to be happy. You need to let Yul Edochie know say, without the Yul Edochie, eh, without the Yul Edochie, you can see see correct bobo. Because I remember una know say Yul Edochie na narcissist. I remember how they, they talk and say, na so you go go do fake fake accounts come dey say eh, which uh, man go marry queen may which man go marry queen may na dem dey ask yul edochie say you dey ask you dey ask which man go marry queen may after im don uh, marry before born uh, three children you no ask how come you come go marry the one wey be say na third hand when e be say chike don don don abandon then obasi left over before you can go carry your obasi chop remain not to talk our uh, not to talk less of our beautiful royal queen may we say for the day for the past 20 something years of her life she only know you she only know you as a man she still be shakabula queen may better pass even some of all these girls wey be say dem never born one Where they sleep up and down they go kerewa here kerewa here kerewa here kerewa here up and down what are you saying so chris ezenwa is very very interested in marrying queen may one hand because he's a single guy couple say he get money again i know say women babes then like person wey be say he go take care of them financially so my people oh, now when chris ezenwa indicates interest in buying this house we may stop uh, chris ezenwa can go meet the agent the housing estate agent when e be said and give the contract to sell the house e can't tell the the the property agent say he ready to double the money when e be say We may want to sell am and the in ten tion wey e be say e get be say if he don buy this house from queen may is gonna gift queen may back the house say because no matter the matter, that house na house wey be say queen may suffer build say he no wan make queen may sell this house out of out of uh, because of wetin dey happen house na im own na im own but my people, una know the reason why be say you um, why be say queen may wan take sell that house because there is a lot of things wey be say e dey go on mostly this one wey be say court grant am custody to the house dem say the kind things wey be say dey happen for that house The kind sign wey dem dey see everything say im just want to apart from that, e just want to eh una know say e get the way person go do you something anything that has to do with that person remembrance memory you want to erase and come out for your life that is what is on ground queen may want to remove the memory of your your your, which is your edochie out of her life You no want anything wey be say e go remind am according to report dem say that has dey remind am of him and him husband so if for example now queen may as e don buy this new house wey he buy now go there go dey stay una know say the children dem go feel better they go they go come dey live their life like say na new life dem dey live they don't want anything that will she doesn't want anything that will remind am of Yul Edochie so that is why he want to sell the house but her MD wey be say na him be the big baller in town say no that house even though Queen May no wan live for that house he go buy the house give am to queen may make queen may retain that her say because na her sweat so a lot of people say the whole thing make sense o but queen may own um, problem now be say dem don already dey accuse am say he and chris edenwa dem dey run things together apart from the business thing say he and chris edenwa dem be lover now how him how him go take even when he dey even if christianity wan buy this house now how people go take dey convince say true true he no get anything with christianity wan and a lot of people go dey feel say all this thing na plan work so na because of christianity wan na im make am leave her marriage according to herself she dey even dey talk say nobody go want to know say yes say Eh, una know say as chris ezenwa eh, endorse am all those endorsement dey wey chris ezenwa endorse queen may and queen may perform very well dey say queen may make a lot of profit for the company dem sell sell sell no be small so and eh, chris ezenwa want to really compensate queen may e want to make queen may happy e want to in fact eh, dem say the man dey kolo follow follow queen may but being that Queen May is a very decent woman she no want scandal she just want to live a a very decent and free life she no want anything When we say the people will come they attach some kind talk inside so but chris ezenwa don already go tell the people when they said the house say any amount wey be say they wan sell am go double am buy queen may must retain that her first sweat she will not retain am so my people o oh, na this matter now say make i carry o come touch light how now see this matter o oh? me i'm happy for funmi o oh. i'm happy for her well well all right my people for those of you now will be saying, now they watch us for the first time na the first time when they say they see this channel don't forget to hit the subscribe button all our returning subscribers so i say god go bless you now. Now, have a nice day. Bye.